اجي ساعة لنفسك وساعة لربك وساعة لأهلك وساعة ل- لضيفك اللي نجي يا بيخي إيه. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا أكسي ولزورك عليك حقا متانك يا كسر يا قبل ولربك عليك حقا ولعينك عليك حقا فأتي كل كل ذي حق حقه حقه ጊዜ takka nyaattee ጊዜ takka hojjettee ጊዜ takka warraaf akka kannitee ጊዜ takka keessumaaf akka kannitee Nyaachuun diinni akkasitti isa gurgurra.
wamma takka qofa walitti dhaabaa godhuun wamma takka qofa yookaan nyaachaa ooluun horummaadha yookaan hoo hojjechaatuma ooluunis gowwummaadhaa fi harrummaadha saniif Hadiisummaan kun wanni irratti dubbatan.
yeroo takka hojjetanii Abdallaa ibnu Amrii tiisa.
eh, Hafuudhee jaartii bira galuu tiisa. Lagi Abdardaa miti. Abdallaa ibnu Amrii.
yeroo hunda ibaadaa qofaaf godha yennaan Abbaan isaa fuusisee mm, jaartii bira dhagee keef Abdallaa ishee gaafate.
mm, Faniima Abdulla- Faniima Abdullaahi mm, Abdallaa jetteen.
mm.
Abdallaa gabricha rabbii ta'uuf waa tolee garuu takkaa kan harkaan nu qabateen beekotteen bira.
Mm, Akkasii rasuulatti himate.
mm, Gurbaan kiyya kaniin fuusisee intala namaa bira masjiida galaanaa gaafadhu jeene.
mm.
dhaqeen nabii rabbi ati boo kasi fuusise abbaa kee akkamitti intala bira ala galtee qalbii cabsitaa jennaan sa'umaan wajjiin galuun dhabee ibaadattiin jira jennaan halkan dhaabbachaa bulaa guyyii halkan soomaan oola.
dhaabbachaatiin bulaa guyyaa soomanaanin oola yeroo takka quraanaan qara yeroo takka rabbiin zakkara yeroo takka niin salaata takka salawaataan buusa aakhiraatiin yaafuu yeroo ni dalagadhu dhabeetiin natti qaatee jirti oggumaan galee jaartii hojii firaasha irra kananii hunka buujeen achirratti inna linafsika alayka haqqaa lubbuun teesis akkas irraa qabdi jaartiin teesis akkas irraa qabdi rabbiin keetis akkas irraa qaba ijji teesis akkas irraa qabdi keessummaan teesis akkas irraa qabdi Fa'at- fa'ati kulladii haqqin haqqahuu janiin nabiin nama haqa sirraa qabu hunda haqa isaanii guuti kana jechuun haqa rabbiitis guuti haqa jaartiitis guuti ijjinis haqa sirraa qabdi haqa siitis guuti aaliin haqa sirraa qaban namni siyaarulleen haqa sirraa qaba haqa isaanii guutii jechuudha. kana jechuun amma Oofe oofeeti.
waan takka qofa irra namni gabaabbachuu hin qabu waa hundaa'uu baalaansii eeggatee haqa isii addaan eeguufi qaba jechuudha. Jaartuma qofattiin kananii ibaadaan godhu jechuunis hin taatu. Ibaadumaan godhaa jaartii biran dhaqu jechuunis hin taatu. Jaartumaa fi ibaadaa irratti hin gabaabbadde jechuunis hin taatu hirriiba rafuu qabda haa. Nabiin bar anniin fuudhaasi niin rafaasi niin soomanaasi niin furaasi faman raqibaan sunnatii faleessa minni. Namni sunnaati ija jibbe narraa himitii jan. Kanaaf waan haga sirraa qabdu hunda akkasii guutuu fi qabda. Amma akkitti jirru kun haga lubbuu lubbuu guutu jirra. Gara tokkoon ammoo dirqama rabbiin raawwachaa jirra. Rabbiin guddaan subaana wataalaa dachii keessa deemaa jira. Bakka tana takkaa eegalalannee dhufnee hin beeknu har'a dhufnee daawwachuun keenya. Imaanallee hanga tokko ni dabalanne. Abdii rabbi irraa qabnullee ni dabalanne. Abdii mootummaa keenya irraa qabnullee ni dabalanne. Sheekaaf hin dhiisame. Karaa biraatiin deemu deema.
Daawaa irraa tamaatii barbaaddan qofa gochuu jirta waan ta'eef teenyellee godhaadha. Mee nama akka kiyyaa bishaan sodaatu.
Kayoo bishaan gad darbe beekamaa Daawaa godha.
godhaati. Kayyoo bishaan itti bishaan seenu akkuma dhakaa bishaan keessatti darbameetti Akka achumaan shaliyyii tokko baan ummati yoo bishaan kana akkasii darban akka nukuleera Ameerikaa sanatti dachii keessa gad deemta beekna.
mee ma- maal dhaamtaaf akka sodaan akkanaatu hin dhufne keessaa baatu nama anaa fi akka kiyyaa kanarraa waa dhaamne.
Aboo dawaan du'aa duumaati. Dawaan bishaanii barachuma. Anuusuma wajjin seeneetiin kaa'attee dhaamachuma sodaattee gubbatti haftee bare. Guyyaa keessaa goggoguma kana ijaarsuma kanaa seenee dhidhiittatee bare anuyi. Dhuma tanaan bare anis hin turre. Akka ajaa'ibaa kanaan kun nama ofirratti hin galagala Nama bishaan kanatti.
baharaa Keessaan dhabu- deema bahara doonii gubbaa utaaleetiin bahara daakee irra deema.
الله الله الله الله الله Saniif ilmi namaa waan hin barre hin qabu waan itti murate. Amma ilmi namaa kun waan itti murate waan hin barre hin qabu. Asuutti murannee dhufnee mi'a aboonuma bareeddi bakka toon. Yaa obboleessa kee.
ما كانت شيء ولا خرونا ولا Lallaallallallah.
ورقه كتب لي دولار Mee gaaruma kana gaaruma kana laalame mukkeen mukkeen isarra jiru wajji akkatti inni bareedu.
بارك يا جايبات ها؟
والله والله بارك يا جايبات Bara
Loon kan gartee bishaan.
سقوي لونكم مش ولا كجر يا استاذ مال دفن
የበላም ሸርበት አኔት ኮከሳት አተሪት دا خدفا Akkamitti?
ይሄ ያንም ያበሎኖፋ اسكاي زامبان جچو ميسان جزيره بشان كيسا چوم مندرخو مندر بشان كيسا جرا خين جزيره جني ملي نمني نوني جراتن فكانه غرو لوني جروان عجيبا عجب عجب عجب عجب ሻነርን አንፍተንም ያመቀስ ግዶ መርፍተን ትሪት Silatii galchan. Silatii.
Bakka reefu bakka reefu deebitanii.
ثلاثي مالتو قال جخ Asiin akkana naannoo.
ايه اها اها مالي بيت كريستيان اسكو بايرا چاركوس جرا او بكتلو انا بشان كيسا ayyee amma teenyatti haa deebinu. Laal gaara sana gisee akkasitti ilaaltan. Bareedina isaa wanni kana gaara kana bareechu Shayidarra uwwisee kenna.
mukkeeni beeki Ayee, misirri.
mukkeen kana rabbiin alam tarau anna allaha sakara lakum maa fi samaawaati wa maa fi lardi jedha Ayyee.
aboo laaltanii dhagartanii jedha waan dachi keessa jiru isiniif hin laaffise waan samii keessa jiru isiniif hin laaffise san keessaa beeki waan rabbiin laaffise keessaa takka mukkeen kanaa beeki Sirri.
مكين كان والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نتبر سم سمير بشان سني بوفنيت Bishaan saniin.
بشان سني مخلف الرئيسي مجر سني يجا Haaya.
مخنخن فايدة هدوك أب Ayyee.
تدرى فايدة سات كتين ما بريد منه ما المنا ما أصوي بريد نجى كتي مخ خان الله تك بريد شو ندندها Doonummaa irra tajaajilummaa ishee.
مخ خان الله تك ما وني بريد من جان Hmm.
أصلين بريد منا مخ خان أبيخ مجري سخن Sirri sirri.
مجري سيجوا ما نو متانسي بريدين أبيخ Sirri.
tabiraa wanni asirra harkatan yoo aduun leen jiraatte samma aduun hin jirtu duuba isaa jira gaaddisa godhattee jala teessa abottichi qabe wanni an durna harkani muka kana harkani Sirri.
Eh?
Haaya.
kanaaf eh, ga- yoo aduu- aduu keessa jiraatte gaaddiseeffattee jalaan teessa Yo- qilleensallee ammas akka wa- saayinsii fi namni hundinuu wa- hadisiniinis quraanniis dubbatutti qilleensallee beeku qulqulleessee oksijiina bareedaa irraa harkattaa beeku muka kana tichi qabilaa muka kana akkasitti naannoo isaatii wajjin tichi qabilaa agarsiise kanaaf eh,
Jima.
ammas wanni inni qabu wanni inni hedduu qabu munu kun faayidaan inni qabu keessa Ayyo.
beeki kafirii dhalu achitti makluuqa firii irraa nyaatee jiraatu jira beeki Dirre.
kadhiyaana godhatu jechuudha Dirre.
san dabree ammas dachii tanallee amma gaarri kun silaa mukni kun irra jiraachuu baate biyyeen tun bishaan kana gayyaati Dirre.
dachii illeen akka mucucaanna godha Dirre.
akka yaanna godha qabee taa'aa Wal jibaala utaa daa jirabbe.
eh, gaarri kas mukni mataan isaa biyyeen akka yaanna godha Biyyeen kan yaane godhe hiddaan hidhee.
mukni akka biyyeen hin yaanna godha gaarri akka dachiin hin sossoone godha Allah Allah Allah.
Eh? Eh, wal- waljibaal outaadaa jee mire gaara bargadhawa isinii goone jee kanaaf Haarumaa deebee mukaan gadhee mas.
ammas akkuma nuti mana gallutti makluuqni rabbiin uume hedduun kaas keessa galuu jira beeka Akkasee.
Eh?
Muka kana ta'uu godhatee.
mana mana mana mana makluuqaati ma- ma- uumaalee adda addaa jechuudha Muuyina kun jechuudha.
As- eh, muka kana keessa amma bineensi as keessa jiraachuu danda'a qeerransi faan ni jiraas
Shimbirroon shimbirroon wanni barraruu guutuun isa gubba galti.
wanni akka gadamsaa wanni bineensi eh, hin jiru maal faa jirame weenni bosonuu kuruphee kuruphee re'ee gaaraati beek waraabees mukni kun ammas bineensi kun amma wal nyaataa jiraataa beek Akkasee.
jabaan karra guddaa karra jaa kan jalaa nyaatee tokko qurxummiitti Hmm, Sirri sirri wal nyaachaa jiraata. Sheekha waa'ee mukaa yoo dubbanne.
boo
eh, eh Wanni hangama nuti irra jirru kun alla alla alla alla gammachumaa akka na bareechee kamarra gammachumaa fudhataa fuulli qiyyaa biraa fakkaata gubbaa gisee kaameraa nuti as ta'u gurra wallaahi sheekha dhuguma rabbiitti rehila turistik Bakka shaabiyyaa amma waan kudhan jaakan.
amma kudhan gidduu deebinee jira amma kudhan ati meeqa deebitee bituu?
Ankaa isinuu kudhan deebitan isinii gad deebiin dhabu. Sheekha waan ajaa'ibsiiftu.
Diyaaspooraan kun amata kudha shan deebuun dhabu ni bituba. Diyaaspooraan kun.
hayaata ilma namaa wanni jan guutuun wahuma amma nuti irra jirru kana bishaan kana isaan malee dachiin tun inuma hin jiraattu muuyinni kun bishaaniin malee hin jiraatu namni bishaaniin malee hin Awwa silaa jiraatu bishaan jiraachuu baate namni beeyladaan silaa bishaaniin malee hin jiraattu manni bishaaniin malee hin ijaaramu hatta wanni amma tolchan tun guutuun bishaaniin malee hin tolfamtu koowinummaan dachii tana gubbaa irra jiru koowiniin dachii tana irra jirtu guutuun bishaan irraa tolfamti eega bishaaniiti moo kana rabbii bishaaniin lafaa baasee magarsee guddisee asiin ga'e wanni nuti ijaarrannee keessa jiraannu guutuun ta'isaa hin qabne hin jiru dachii tana gubbaa ta'isaa hin qabne manneen ammaa kana yoo taateen beeku malee haaluma kanan Hin jiru manneen ammaatu hulaan bareedduun hulaa mukaati.
gara biraatiin ammaas gaafuma waa ijaaruu eegalan wanni jala dhaabbatanii irra dhaabbatanii waa eegalan amma dubbiin sibiila jijdeemu bar sibiila wanni kanaan Bareeda guddaa wanni dalagamu waraqaa qalamaa wanni jaan kun Isarraa tolcha.
isarraa dalagamteera muka.